ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma basuhuza mbaha ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya ingingo z'ingenzi muri repubulika ya demokarasi ya kongo abandi barundi barenga ibihumbi bitanu barasaba ubuhungiro mu burasirazuba bw'igihugu twebwe twaragira uku kubera usanga hariho abantu tudasangiye ngo imigambwe bakaduhora ngo nuko turi abaseneri narahunze nongera ndahunguka kubera nyine nashyitse muhira abonga baranyiruka ko cyane nongera ndahunga aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi basaba ubuhungiro muri kongo mu rwanda ho ikigo cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bukoreshwa mu butabera kiraburira abakora ibyaha byo gufata ku ngufu dufite tekinoloji cya mbere iyo bagize vajino swabu ni ukuvuga ko duhita dutandukanya ene y'umugabo wakoze icyaha n'iy'umwana byarihuse cyane mu mwanya muto bigatwaye igihe kinini uyu ni Charles Karangwa kuriye icyo kigo mu mahanga muri Maroc basizwe heruheru n'umutingito ukomeye wibasiye icyo gihugu mu ijoro ryo kuwa gatanu bahangayikishijwe no kubona amazi n'ibiribwa naho perezida Andrera Joelina wa Madagascar yeguye ku butegetsi mu rwego rwo kwitegura kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu amakuru arambuye ni mu kanya gato amakuru ku ijwi ry'amerika tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi muri maroc abasizwe heruheru n'umutingito ukomeye wibasiye icyo gihugu mu ijoro ryo kuwa gatanu bahangayikishijwe no kubona amazi n'ibiribwa gushakisha abarokotse hirya no hino mu byaro nabyo bikomeje kugorana mu gihe umubare w'abahitanywe n'uwo mutingito wiyongera ubu harabarurwa abarenga ibihumbi bibiri kandi uyu mubare ushobora kuzamuka ijoro ryakeye ryabaye irya kabiri abazajwe n'uyu mutingito bamaze ku gasozi kuva kuwa gatanu abakozi bashinzwe ubutabazi bafite ikibazo cyo kugera mu bice byazahaye kurusha ibindi cyane cyane mu bice byo mu misozi ya atlas ahasenyutse amazu menshi kandi n'ubusanzwe bikaba byari bigoye kuhagera abaturage bari muri aka gace bakomeje gutegereza imfashanyo ivuye ahandi mu gihugu bamwe bacumbitse mu mahema hanze y'ikibuga cy'umupira abandi bari hanze bategereje imfashanyo y'ibanze irimo ibiribwa n'amazi minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu iravuga ko abagera ku bihumbi bibiri na cumi na babiri bahitanywe n'uyu mutingito abandi ibihumbi bibiri na mirongo itanu n'icyenda bagakomereka abagera ku gihumbi na magana ane na bane muri bo bakomeretse bikomeye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riravuga ko abantu ibihumbi magana atatu basizwe heruheru n'uyu mutingito minisitiri w'intebe wa etiyopiya abi ahmed ku cyumweru yatangaje ko igihugu cye kimaze kubaka urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi rwiswe grand renaissance ku ruzi rwa nile iyubakwa ry'uru rugomero ryagumye gukurura amakimbirane hagati y'iki gihugu n'ibihugu bya sudani na misiri ashingiye ku mikoreshereze y'amazi y'uruzi rwa nile minisitiri w'intebe abi ahmed yabitangaje ku rubuga rwa x mu gihe imishyikirano hagati y'ibihugu uko ari bitatu ku kibazo cy'ikoreshwa ry'uruzi rwa nile yasubukuwe tariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa munani Abiy Ahmed yavuze ko mu gihe bubakaga uru rugomero bahuye n'ibibakoma mu nkokora inshuro nyinshi rimwe na rimwe bishingiye ku bibazo by'imbere mu gihugu cye cyangwa ibituruka hanze yavuze ko yizeye ko intambwe ikurikiraho bazayigeraho nk'uko babiteganyije uru rugomero Ethiopia ifata nk'urw'ingenzi kuri yoro twa miliyari enye na miliyoni magana abiri z'amadolari y'Amerika kugira ngo rwuzure kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umwe rutangira kubakwa hahise havuka ibibazo hagati ya etiyopiya na misiri bahangayikijwe n'uko amazi y'uruzi rwa nile abageraho yazagabanuka ibiganiro kuri iyi ngingo byasubukuwe hafi imyaka ibiri n'igice ishize bigamije kureba uko ibibazo bihuriyeho n'ibi bihugu uko ari bitatu byakemuka abantu byibuze bane barimo umuturage w'ubushinwa bapfuye mu kirombe gicukurwamo amabuye akora imihanda muri ghana nk'uko byatangajwe n'abategetsi b'inzego z'ibanze ikintu kitaramenyekana cyaturukiye mu kirombe gicukurwamo amabuye cyitwa omniquaries cy'abashinwa gihitana abakozi cyangiza n'amazu yubatse hafi mu karere k'ahitwa sharma inzego zishinzwe guhangana n'ibiza zatangaje ko icyo cyaturikiye mu kirombe cyajugunye ibishingwe n'indi myanda mu gace kanini k'ubutaka buhingwa Michael Nyaho ushinzwe imirimo yo guhangana n'ibiza ku rwego rw'ibanze muri ako gace yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ko abandi bantu bane muri icyo kirombe baburiwe irengero ni mu gihe babiri bamerewe nabi cyane aho bavurirwa mu bitaro ntibyahise bishoboka kubona ba nyir'ikirombe omnicaries ngo bagire icyo batangaza ku byabaye bamwe mu baturage bari aho byabereye bavuga ko bakanguwe n'umutingito watewe n'ibyaturikiye mu kirombe bumva inzu zabo zigiye kubagwaho perezida andre rajoelina wa madagascar yeguye ku butegetsi nyuma y'uko yemejwe ku mugaragaro nk'umukandida mu matora ateganyijwe tariki icyenda z'ukwezi kwa cumi na kumwe itegeko nshinga rya madagascar risa umukuru w'igihugu ushaka kwiyamamaza kongera gutorwa kubanza akegura ku butegetsi mbere yo kwinjira mu matora urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga muri madagascar rwatangaje ko rajoelina yarushyikirijwe ibaruwa yo kwegura ku mwanya wa perezida ku wa gatandatu nyuma yo kwemezwa nk'umukandida iri tegeko ry'iki gihugu riteganya ko perezida wa sena ariwe uhita uhabwa kuyobora igihugu iyo perezida yeguye gusa urukiko rwatangaje ko hereyimanana razamifahefa ukuriye sena ya madagascar yanze iyo mirimo bivuze ko guverinoma igiye gufatanya gukora iyo mirimo ibiyobowemo na minisitiri w'intebe ku wa gatandatu urukiko rukuru rwatangaje urutonde rw'abantu cumi na batatu bemewe kwiyamamariza umwanya wa perezida rwatoranije muri makumyabiri n'umunani batanzwe mu bemejwe harimo rajoelina wari usanzwe ari perezida na mark ravaromanana nawe wigeze kuyobora madagascar iki gihugu kizeye kugira amatora mu mutuzo nyuma y'imvururu zakibasiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ubwo rajoelina yahirikaga ku butegetsi perezida mark ravaromanana bigatuma abashoramari benshi bakura akarenge muri iki kirwa kiri mu nyanja y'ubuhinde ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook na x mudusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika turahera mu rwanda aho ikigo cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga bikoreshwa mu butabera mu mpera z'icyumweru cyatangaje ko nta muntu uzongera gukora icyaha cyo gufata ku ngufu ngo yihishe ubutabera kubera ikoranabuhanga iki kigo cyazanye ririmo gupima amasano adn gusa abahohoterwa ntibaratangira kwifashisha ikoranabuhanga mu butabera kuko abenshi batarega asumuta kabuye yarabikurikiye mu myaka itanu iki kigo kimaze mu rwanda serivisi za mbere zikenerwa na benshi ni iz'abashaka kumenya amasano ari hagati y'umwana n'umubyeyi nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'iki kigo mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa kane umuyobozi mukuru w'ikigo cy'u rwanda cy'ibimenyetso bishingiye ku bumenyi n'ubuhanga dr charles karangwa yatangaje ko bafite laboratwari zigera kuri cumi n'ebyiri zitanga uruhurirane rwa serivisi zitandukanye izo zirimo izo gupima uturemangingo ndangasano ADN guhangana n'ibyakwangiza umubiri no gutahura ibisasu n'izindi mu bitabira gupimisha uturemangingo ndangasano harimo abaza gushaka gupimisha abana bagamije gutandukana ndetse n'ibibazo bizanwa n'inkiko bashaka kumenya abasambanije abana kuri iki dr karangwa avuga ko ashingiye ku bushobozi bamaze kugira nta mwana wasambanywa ngo uwabikoze areke kubiryoza dufite tekinoloji cya mbere iyo bagize vagino swab ni ukuvuga ko duhita dutandukanya dna y'umugabo wakoze icyaha n'iy'umwana ubu byarihuse cyane mu mwanya muto bidatwaye igihe kinini ikindi analysis irihuta cyane ukuvuga ngo nta mubyeyi wakabaye abana baterwa inda cyangwa se n'abandi bantu bafatwa ku ngufu birangira bidahanwe oya nta muntu wakabaye agira impungenge no muri kese za za dene zavuye mu nkiko inyinshi ni iz'abana bafashwe ku ngufu bataruza imyaka eh, y'ubukure cyane cyane abiga mu mashuri ya segonderi abakora aka kazi ko gupima adeni umunsi ku munsi basaba ababyeyi babagana cyangwa bifuza ibimenyetso byakwifashishwa mu butabera kwirinda gusibanganya ibimenyetso bwana aimable ndungutse ni umwe muri bo byaba byiza igihe ukeka yuko umwana ashobora kuba yasambanyijwe wakwirinda kumukarabya kubera yuko iyo umukarabije uba uri gutakaza cya kimenyetso nubwo inda kitashe ariko gishobora kwangirika wakwirinda kumesa imyenda yari yambaye kubera ko akenshi usanga ariho hari ibimenyetso by'umuntu ushobora kuba yamuhohoteye wakwirinda kuba wamesa nk'amashuka umwana yari aryamyeho kubera yuko nayo ashobora kubonekaho ibimenyetso ni ukwirinda ikintu cyose gishobora kuba cyakwangiza bya bimenyetso nubwo iki kigo gihari ndetse kikaba gikora ibyari bisanzwe bikorerwa mu mahanga kugeza ubu abasambanya abana ntibarafatwa ngo bahanwe bose evariste mu rwanda shyaka umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu muryango urengera uburenganzira bwa muntu karado akaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu yabwijwe irya amerika ko umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na kabiri abana basaga ibihumbi makumyabiri na bine bafashwe ku ngufu muri bo abasaga igihumbi magana atanu babashije kwitabaza ubutabera kuko asanga hakiri imbogamizi kino kigo umuntu ujya gupimisha yari ikibazo cy'abana ikirego cyamaze gutanga mu bushinjacyaha ubushinjacyaha nibwo busaba kino kigo gufata ibizamini kuba bakiri bake rero ubwo biterwa n'iki kuba bakiri bake biterwa n'amadosiye yageze mu bushinjacyaha no mu bugenzacyaha no mu nkiko kubera yuko amakuru arabura amakuru arabura kubera yuko hari ababyeyi benshi badashaka kurega ngo tutiteranya hari ababyeyi benshi bakira indonke ntibabashe gutanga amakuru ku byabaye ku bana babo hari n'abana nanone bakira indonke nabo bashukishwa utuntu na babandi babasambanyije usanga mu by'ukuri abatanga ibirego babaye bakeya bamwe mu bana baganira n'ijwi rya amerika bagaragaje impamvu zinyuranye zituma babasambanije ku gahato badakurikiranwa mu butabera nyine ngiye narigaga ndangije mu wa gatandatu pirimeri mu rugo babura amafaranga njyana ku ishuri njya mu kazi ko mu rugo nkunda nayo n'umuhungu niho yantereye inda ese ntabwo namureze kuko nta bintu byinshi birenze burya iyo uvugishije umuntu akakubwira ati umwana ndamwemera usibye ko hari igihe bigera akikuba wowe baramurezwa guteye inda ntabwo nigeze murega kubera ko natwaye inda nyitaho umuhungu arangije anyereka aho yahingaga ujye uhingamo utuntu tumufashisha umwana gusa ni intanga mu rugo bayinereye ese mujya mutinyuka kurega nk'umuntu waguteye inda turamurega waramureze naramureze nanga afunze nawe turangana nakoraga ahantu ariho mba niga maze ubundi umuhungu wabo amfata ku ngufu barangije bahita banyirukana naramureze ntabwo baramubona kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kugeza ubu iki kigo cyafashije gukemura ibibazo bishingiye kuri ibyo bimenyetso bya gihanga bigera ku bihumbi mirongo itatu na birindwi umuyobozi mukuru wacyo sharire karangwa yatangaje ko ibyo bibazo byose ibyinshi byari bifitanye isano n'ibyaha yemeza ko kandi imibare ikubiyemo n'iy'ibibazo bakemura byo mu bihugu bitandukanye biyobowe na repubulika na demokarasi ya kongo cyane ko ariyo ifite abaturage baza gushaka izi serivisi kurusha ibindi bihugu byo mu karere iki kigo kivuga ko mu minsi iri imbere giteganya gutangira imishinga irimo guteza imbere ikoranabuhanga ryo gupima adn y'umwana ukiri mu nda adn zitari iz'abantu nk'iz'inyamaswa n'ibimera n'ibindi kuri ubu igiciro ku muntu umwe ushaka gupimisha adeni ku buryo butihutirwa ni amafaranga ibihumbi mirongo inani n'icyenda icyo gihe ibisubizo biboneka mu minsi itarenze irindwi iyo yabaye myinshi iyo byihutirwa ushaka kubona ibisubizo mu masaha makumyabiri n'ane ku muntu umwe ni ibihumbi ijana na mirongo ine na bibiri magana atandatu mirongo ine n'atanu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tugiye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo cyane cyane mu nkambi z'abahunze intambara aho abagore babarirwa kuri mirongo ine ku ijana bibasiwe n'icyaha cyo guhohoterwa nko gufatwa ku ngufu abagore baratabaza ubutegetsi babusaba kubakemurira ikibazo cy'imiturire mibi bavuga ko ariyo nyirabayazana w'ihohoterwa ribakorerwa muri iki gihe ali asanka darius ku nkuru dukesha bwana faustin higaniro umwe mu bayobora inkambi ya bulengo na madamu maombi baringene mu gihe batangaga raporo ku ntumwa z'amashami y'umuryango w'abibumbye zari zasuye amakambi y'impunzi hirya no hino mu mujyi wa goma kuri tariki ya mbere nzeri gushize abagore mirongo ine ku ijana bafashwe ku ngufu mu makambi n'abantu batazwi kubera imiturire mibi mu bagore radiyo ijwi rya amerika yavuganye nabo mu nkambi za bulengo kanyarukinya na nzuro benshi batuye bacumbitse muri shitingi zubatswe bakihagera hashize hafi umwaka umwe n'igice utagira aho bacumbitse abarindira umutekano nibyo ntandaro yo guhohoterwa benshi bagasambanywa ku ngufu abibasiwe cyane ni abagore b'abapfakazi bavuganye n'ijwi rya amerika abo bagore bavuga ko babikorerwa n'abakekwa kuba abagizi ba nabi bitwaje intwaro baba mu zimwe mu mitwe za mayimayi zituye hafi ya parike ya virunga maombi baringene ni umupfakazi ufite imyaka mirongo itatu n'itatu ni umwe umaze guhohoterwa inshuro eshatu aho mu nkambi ya burengo akaba akomoka i masisi yabwa ijwi rya amerika ko mu ngorane aba bagore bagenda bahura nazo harimo indwara zitandukanye kubyara batabishatse n'ibindi
wakati ya kusema unalala, wanakuya wanakuya.
tugeze mu gihe usanga abagizi ba nabi baza nijoro bakinjira mu nzu bakanagufata ku ngufu ntabwo tubazi ariko turababaye cyane ntibashake uko bakubakira utundi tuzu twiza kandi dukomeye kugira ngo tubashe kwirinda Chakula nayo iki kibazo kivugwa kandi no mu mpunzi z'abanyarwanda n'abarundi bahungiye aha muri kongo nabo bari mu bahungiye muri izo nkambi ziri mu mujyi wa goma mukeshimana rita yahunze intambara hagati y'umutwe wa mama makumyabiri na gatatu n'ingabo z'igihugu avuye i rucuru avuga ko bishe mushiki we mu gihe yangaga ko bamukorera ibyamfura mbi twamusanze mu nkambi ya kibati benshi baba bomoreye amazu mfite muramukazi wanjye wo bagerageje gusatura ngo barebe ubu- uburyo umwana aba mu nda ubwo yasigaye aho ngaho n'umwana nawe apfira aho ngaho kandi agahinda ko dufite cyane ndibana ni abana banjye babiri umwana wa mbere yabaye kaviyore baramviyora kuko nari ndimo ubuzima bubi mugenzi we mariya mubirigi we afite icyo asaba ku butegetsi ngo turi gusaba guverinoma y'u rwanda dutabare pe turatesese tubayeho nabi none mva- mbyaye nk'abana icumi n'umwe ndi guhunga aho ngeze ku misozi ndi kwirukanka umugabo ufashe akambyara sinamenya aho ba- na- babyarana nanjye aho ngeze ndafatwa bakambyara uko bashatse bakandara uko bashatse gufunga uko bashatse none turi gusaba guverinoma y'u rwanda dutabare nyuma yo gushimira ishami ry'umuryango w'abibumbye ushinzwe abaturage unfpa n'abandi bafatanyabikorwa bagerageza kubafasha mu kurwanya no kuvura rimwe na rimwe bamwe muri aba bagore maombi baringene yongeye kuba ibi bidahagije arasaba abagore bahohoterwa kudaceceka iyo bahuye n'ibibazo nk'ibyo mtusaidie, muongee na guvernema yetu, mumalize vita.
mudufashe muvugane na guverinoma irangiza intambara vuba imfashanyo ni nziza ariko ntacyo yatumarira tutari iwacu wibaze abagore mirongo ine ku ijana bahohoterwe n'iki kibazo ariko nta mfashanyo ihagije babona Musa pursa tunaweza konte 40 pursa na ile 40 pursa vrema hawana msaada fulani.
hashize icyumweru intumwa z'amashami y'umuryango w'abibumbye atandukanye arimo aser oca unfpa unicef n'andi asubiza impunzi kugira ngo barebe uko ubuzima bwazo bwifashe mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru hano i goma uwari uhagarariye izi ntumwa ari we bruno remarki umwe mu bayobora loni muri congo yababwiye ko ibibazo bihuye n'ubuzima bw'abakuwe mu byabo ari byinshi cyane ariko hamwe na guverinoma ya congo barimo kuganira n'abafatanyabikorwa kugira ngo babashe kubona ibisubizo bataranduyemo icyo kubacura On a noté une euh, twabonye augmentation ibi byo très gufata abagore ku ngufu no kubakorera ibyafura mbi bimaze gufata umuvuduko kandi byatangiye kuva M23 yongera kuzuhuka ubu niyo mpamvu natwe bitewe n'uko ibikenewe ari byinshi turahamagara isi yose ishyira amaso kuri iki kibazo cya Kongo kuko kitoroshe dukomeje gutabaza ku isi yose ishyira ingufu kuri iki kibazo cyane cyane mu ntara ya Kivu ya ruguru en République démocratique du Congo, notamment au Nord Kivu.
mu gihe yari mu ruzinduko hano mu mujyi wa Goma kuri tariki cumi n'ebyiri Kamena Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba nawe yagiye gusura impunzi mu nkambi za Kanyarukinya na Kibati no ku by'umwihariko abagore bahohotewe n'iki kibazo uretse kubasaba kudaceceka no kubasezera yuko aba bantu bazafungwa kandi bazahanwa yabahaye ubutumwa bw'icyizere yahawe na guverinoma y'igihugu ubutumwa dufite ni ukugira icyizere kuri guverinoma na perezida wacu Tshisekedi uko ari gushyira ingufu mu kibazo cy'umutekano muke mu minsi iri imbere ibi byose bizashira
l'encadrement de la population, la restauration de la paix et de la sécurité.
ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma tukiri muri kongo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iratangaza ko abarundi barenga ibihumbi bitanu barimo gusaba ubuhungiro muri teritwari ya uvira iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe muri bo barimo barahunga bavuga ko bahohoterwa n'ababateza umutekano muke vedaste ngabo aba barundi basaba ubuhungiro barenga ibihumbi bitanu bari mu nkambi y'agateganyo ya sange iri mu birometero mirongo itatu na bitandatu n'umujyi wa uvira muri bo hari abamaze amezi arenga abiri abandi nabo baza buri munsi twabasanze hanze y'urupangu rw'inkambi y'agateganyo ya sange mu tuzu twubakishije inzitiramibu n'amasashe abandi bari munsi y'ibiti hari abandi nabo bari bateraniye mu bihangare biri muri iyi nkambi no hanze yayo ntezimana esperance amaze ukwezi ahungiye muri congo avuga yuko yavuye mu ntara ya kibitoki kubera ibyiyumviro bye bya politiki bitandukanye n'iby'abo yita bake babi twamusanze mu kazu kubakishije amasashe n'imifuka ari kumwe n'abana be batanu twebwe twaragiruka kubera usanga hari abantu tudasangiye ngo imigambwe bakaduhora ngo nuko turi abaseneri hanyuma rero twagira aho turyamye ngo turyame mu nzu ugaca usanga baje kutuvumburira ko uburago bari kwatuvumbura ko ubuhuzu ngo mwebwe nimuvuge icaburije kuja mu migambwe yacu natwe tukavuga ati yemwe bo kwagira imana twebwe ntituzi icyo twotora nico tworeka tenda nimutubabare twibereho ukuntu agacavuganka ngo ntigikunda ntigikunda muri aba barundi basaba ubuhungiro kandi hari abo twasanze ku murongo muri sange abakozi ba seri na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi barimo kubandika no kubafotora bucumi eric yari yahungutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe amaze ibyumweru bibiri ahunze narahunze ndongera ndahunguka kubera nyene nashyitse muhira abo nga baranyiruka ko cyane ndongera ndahunga wari wavuye muri iyi nkambi ntabwo nashyitse mu nkambi nari nagarukiye ngaha nca ndashika ibuvira muri bamwe ba mbere n'ubundi nshyitseyo ubu bacibongera baratangura kumpinga cyane ndongera ndagaruka aba barundi biganjemo bo mu ntara za kibitoki na bubanza bavuga yuko banyura mu rusizi baje gusaba ubuhungiro muri kongo bagenda bahura n'ibibazo byinshi birimo kurohama Tuta- twambukira ku ntuze ku migumbugumbu namba umugumbugumbu usambukiye mu mazi sefini uratwawe namba imvubu ije igakubita sefini uragiye kuko wa murovyi ntazokwigura acarekura wewe ukagenda nawe wakiza ubugingo bwiwe gusa kubera ubwinshi bw'abarundi basaba ubuhungiro bari aha muri sange bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara no kurara hanze nyabenda matiyasi ni umubyeyi wavuye mu ntara ya kibitoki turabura amazi yo kunywa meza turabura ibyo kurya bikwiye abana bo bariko baradutukurira ko abana baragwara aha tumaze kubura abana benshi cyane nibarebe hasi dukurikirane ituro iduha imiti ikwiye kugira ngo abana bacu bavugwe kandi kugira ngo baronke ifungurwa urabona ari nko kurya ubu barashobora kutuzanira ituryo saa cyenda z'ijoro mbe saa cyenda y'ijoro wogaruka ugafasha abana abana ntibaba baryamye umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri buvira yabwiye ijwi rya amerika ko uretse aba barundi ibihumbi bitanu bari muri sange basaba ubuhungiro hari abandi bagera ku bihumbi bibiri magana abiri bari mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira jile manda umuyobozi wungirije wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri buvira yemeza yuko muri aba barundi bari guhungira muri kongo harimo n'abari barahungutse bongeye kugaruka kubera impamvu zitandukanye Ndiyo, sitakataa. Kuna watu wenyewe wamesharudia kwao tena wamerudia hapa nibyo hari abantu bahungutse ariko Umekimbia kitu barongera fulani.
baragaruka muri kongo ibyo Wakati ni umetumwa ibisanzwe kama usalama iyo unarudia.
uhungutse uzi ko icyo wahunze Ukimbia kitu cyarangiye tena kule kumekuwa.
iyo uhungutse ugasanga Wakati kirahari unarudia tena unakuta ile urongera maneno ukagaruka ingali, unaweza rudia tena, ndio makaya vile iko bamwe mu baturage b'abakongomani batuye muri sange bavuga yuko batangazwa n'uburyo aba barundi bakomeje guhunga igihugu cyabo mu gihe bivugwa yuko kirimo amahoro mitano kibaso frank ni umuturage wo muri sange Tunalomba serikali iwashughulikie, waangalie namna gani wanaweza turasaba wakamata leta sharji kubitaho no kumenya kujua inzira kisa bari gani kunyuramo bariko wanapita kuko ku ibivuko mifuko, byose namna gani.
birafunze Juu hakuna kandi mtu nta anaona ntambara turi kubona i burundi sasa wako wanavuka turashaka kumenya wanapita impamvu njia bari gani, guhunga warefuji wanapita wapi na vita gani yenye natumana wako wanakuya twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'intara y'ibitoki kugira ngo tumenye icyo avuga kuri aba barundi bahunga intara ye ntiyafata telefone yacu imibare iheruka ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi na aseri yerekanaga ko muri kongo hari impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine na bitatu vedasengabo ijwi rya amerika uvira ukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc tugeze mu mwanya w'ikiganiro kombo taxi
kombo takisi kombo takisi kombo takisi mugiye gutega amatwi kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini Munenda kusikiliza Kombo Taxi, taxi ya Grand Lac.
shoferi Abe, igenda igahora ariko rwose ni hano nayibonye ishobora kuba itari kure Ninga.
naha rwose nyine nayiboneye n'amaso yanjye Nini ile suni aliye ni basedie?
Eh, niwe ndayibonye hagara shoferi Sasa ndashimama hapa, moipori apata hapa.
Hagarara.
Eh, banguka bada ngera vuba ariko banguka Eh, kaza nyifati Yee.
Sasa nani mwenye atanipatia franga mwenye wawili banduku?
ntugire ikibanza turagarutse tugiye gufata iyi mpene tushadusubirana inyuma rusange Nini mbuzi?
mata sa eh, si ya hene yawe se wari wabuze aca niyi raba n'iyi foto bafotoye imbere y'uko ijya buka imuhumura sibusa ubukingo ari imvunitse ahubwo iyo ntakubona sinagupfa Oya, oya, rwose reka Ayoyo.
Shusho kuri guseka se Ah, ah. Kumbe wenye walisemaka kuhusu watu wa muhumuro ni vya kweli eh?
eh bandi batuvuga mureje wote wanayaka manyee watu muko wapumbafu kabisa bali ya juu sana.
Kwebwe pumbafu Eh, sana.
wanami nakia mi naviona na macho yangu mbili hapa sitasahau kitu Nibikira?
ivyo umushoferi ariko aravuga Akini.
Mbuzi tuambirishane kwanza ukweli mbuzi ya kunona hivi ya utamu hivi munaikamata si munatairudishia watu bengine kwenye ilitoka wa etranje eh, nyama nakia najikuletekisho natairudisha hii ni nyama abure hii mujiwewe unyumvire rwose urumva ubwo bwaba ari ubumuntu kuba ihene yambutse umupaka abantu bakayigumana bakanga kuyisubiza ba nyirayo ntiwigore ngo uriko urabwira uyu muntu ngo- ngo Nyama arumva ile.
abanyabugu ntabuzi wewe oya si bose ariko nawe madamu bagendeza inda imbere Eh?
nta buntu bagira aba nta byabo nta Ha, mama kati ya mimi naona amekupatia mtu mumbele uwe mwenye mbuzi tu inakuponyoka tu kadogo wewe uloshavuka mpaka na semesha tu ukweli eh ni sami yangu kule ni yanje nayikurikire kubera ari iwanje ariko ndazi neza yuko nk'ubu iyo aba ari wewe wayitoye uba wayindize bunguri ukayirya ari mbisi Nyama ni nyama, mama.
muri bikoko cyangwa muvahe mwere rudilia vile vile unasema tusikie m- unasema Mwebwe nyie muri bikoko mie niko nini
mwabadamu ninashatse kubareka ngo mukomeze ayo marushanwa yanyu yo gutukana ariko rwose nsanze ntawe naba ntaniye namwe ubwo murumva nta soni mufite zo guhangana gutyo kandi muri abantu b'abaturanyi bazaturana kugeza iteka ryose koko madame sinyo mwenye alianza kwa yeye huyu tunamwambia oya oya kuki mwebwe mutabona ko dukwiye gufatanya ngo ni jana atanguye ni wewe ahubwo mwivugishe ukuri oya oya oya mumbabare musige izo mpaka ntaho uzatugeza niba uyu munsi ihene ya madamu yambutse akayibura yambutse umupaka ikagenda ejo ishobora kuba ihene yanjye cyangwa se ihene yawe mwagiye mwihangana mukoroherana achale yako kule kwanza mie sizi sikia hata kitu hata kimoya kia kutokea kumtoa rusangi aso hasa nao wa muhumuro eh mie nikapoteza kitu kinapotelea tu kweli na mi nahewa na sitapataka tena Ye, nye ive munachaka sini akose ni ile ni nywele tu munacha musalo munaenda nyolewa na ile makucha ile munachaka lakini nani mwenye awajui hakuna kemushapana na roho moya pardo kule kwanza chao mubaki na mabetize zenu kule kwanza mie najende saa mwana masikia tu munaanza na nyie pale lia sele mbuzi yenu pale sawa urugendo rwiza shoferi Sao, ndio umushoferi wagira ngo nta mutima agira yawe iyi zira tujye gufatira hene yawe itavayo inaducika
Eo, mese Eh, shoferi kugarutse se?
Mese, eh, eh, vraiment madame nilikuwa naomba munisaidie gari yangu shakata laenda kweli eh. nilikuwa nasema munisaidie tu kidogo kuisukuma eh, kisha kwa msaa imodoka yo turayisundika se ibayikira Ah, na mi sijui lakini mkishasukuma tu vraiment na ile mbuzi ya mkonona tutaitia ndani tutairudisha rusangi kabisa Eh, eh, eh, none mu byo uvuze byose ko atamushatsi cyangwa inzara numvise ko aribyo byonyine wavuze ngo dushobora gutangira ubuntu wavuze ko nta kintu na kimwe abaturanyi bawe rusange na muhumuro bashobora kukumara sibyo shoferi urashaka ko dusunika imodoka yawe yagize ikibazo Eh, ndiyo vraiment monsieur vile gisi nilikuwa nisema ubu noneho wamenye ko turi magirirane muri aka karere eh?
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
inshuti mwari muduteze amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje mukomeze gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mesi